kan fayyaa misoomaaf barnootatti fuuleffatee hojjetu waldaan misoomaa oromiyaa bara 1993 biyyattii keessatti hundeeffame odaa ka jedhamu waajjiraalee isaa damee as ameerikaa kaabaa keessatti banataa jira daareektarri olaanaan waldichaa obbo Dajanee Itichaa yeroo ammaa yuunaayitid isteetsi keessa jiru jaallanneen dubbistee jirti hojii waldichi geggeessu dubbachuudhaan jalqabu obbo Dajaneen.
Akkuma beekamu waldaan misooma Oromiyaa waggooti digdamii shanan darban kana keessatti manneen barnootaa dhibba torbaaf soddomii tokko ol ijaaree jira. Haadholiif daa'immanii hambisuudhaaf buufata fayyaa dhibba lamaa fi jaha ijaaruun meeshaa barbaachisaa ta'e guutee ambulaansii bituudhaan pirojektii bishaan qulqulluu uummanni keenya akka argatuuf pirojektii kuma tokko dhibba saddeet hojjechuudhaan walumaa galatti waggootii digdamii shanan kana pirojektii kuma sadii fi dhibba afur ijaarree ummanni keenya akka tajaajilamu goonee jirra maallaqa immoo gara birrii biiliyoona afur tuqaa tokko maallaqa itoophiyaatiin baasii godhee waldaan kun hojii kana hojjetaa jira waldaan misooma oromiyaa oromiyaa magariisa taate ummata fayyaalessa ta'e du'a haadholiif daa'immanii kan keessatti mul'annee fi ummata ga'umsa qabu ofii isaatiin waa murteeffachuu danda'u uumuudhaan mul'anni isaan ture garuu waggootii digdamii shanan kana erga hundaa'ee amma ammaatti keessumaa barnoota fayyaa ummata keenyaaf bishaan qulqulluu dhiyeessuu buufata fayyaa ijaaruu meeshaalee barbaachisaa ta'e guutuun kaayyoota kana dhugoonfachuudhaaf amma ammaattis egaa godinaalee oromiyaa digdamman keessatti waajjira mataasaa qaba aanaalee dhibba lamaa fi torbaatamii jaha ol keessatti hojjetaa mataasaa in qaba guutuma oromiyaa keessatti waldaan iddootti pirojektii isaan hojjenne hin qabne jechaadha. Waajjirri olaanaa keenya Finfinnee magaala Oromoo guddittii keessatti naannoo Boolee Madaalamiitti biiroo mataasaa birri miiliyoona dhibba tokko miiliyoona soddomaan ijaarrate achitti gaggeessaadha jechaadha.
Deemsa waggooti dheeraa kana keessa rakkinnis hin mudate maal?
Rakkinni nu muddate rakkinuu Oromoo muddataa turedha. Uummanni kun yoo walitti dhufe maal hojjechuu akka danda'u waan beekamuuf gidiraan tokko tokko harka wayaa jalaatiin waldaa kana ragaa turanii. keessumaa bara kudha sagal saddeettamii sagal waldaan kun sirba sun irratti birrii miiliyoona dhibba tokkoo fi miiliyoona torbaa ol sassaabachuun isaa ni yaadatama. Birriin sun immoo birrii guddaadha. Uummanni keenya daangaadhaa daangaatti socho'eeti kan kana godhe. Adeemsi kunis sodaa waan qabuuf harka wayaa jalaatiin hamma deebi'ee bara kuma lamaaf lamaatti yookiin immoo bara kuma lamaaf saddeetan keessanitti uummanni keenya uummanni koo jedhe keessuun akka abdii kudhatuuf daark taayim yeroo uummanni keenya waldaa kanarraa saamnee kutatee fi gidiraan guddaanis waldaa kanatti akka inni hojii isaan hojjenne ta'aa turedha. Booda garuu tarsiimoo haaraa itti wanneedhame akkuma beekamu adde Adaanech Abeebee gara waldaa kanaatti hooggansaatti dhufanii booda keessumattuu immoo Oromoon asitti hunda walitti birmatee wal bira dhaabbatee tokkummaa isaa akka inni eeggatu sagantaa tokkummaa misoomaaf jedhu labsuudhaan uummanni keenya daangaadhaa daangaatti socho'uudhaan waldaan misooma oromiyaa gaaddisa uummata oromooti jennee bakka oromoonni wal bira kaanii taa'anii oromiyaa boruu fi hiree isaa murteeffachuu danda'u jennee kan dubbannuuf kanaadha jechaadha.
Egaa akkuma beekamu amma yuunaayitid isteetsi keessa jirtu kaayyoon keessan maaliif imaltuun keessan gara gamana dhufu?
Ameerikaa kaabaatti asiisee dhufneef tokko nuti yeroo ammaa kanatti uummanni kaaba Ameerikaa iddoo Awurooppaa keessa jiru biyya addunyaa kana keessa jiru hundisaa. akkatti biyya kana dhufe gidiraan isa ragaa hin beekamu. Uummata kana caalas namni Oromoo jaalatus Oromoodhaaf hojjetus jira jennee hin yaaddu. Har'a garuu tokko wal bira dhaabbanne walii birmanne Oromiyaa boruu hiree keenya boruu irratti akka waliin hojjennuudhaaf waan amma arganne kana itti fufsiifachuudhaaf immoo waldaa misooma Oromiyaa hojii hojjetaa jiru jira. Hojii kanaan dura hojjenne ammas waan hojjetaa jiru gara fuulduraatti waan hojjechuu barbaadne. Oromoota asiitiif hiruudha. Inni lammataa immoo Oromiyaan biyyi sunis hiyyeessa. Uummanni kun immoo ekspiriyaansii adda addaa qaba, waan adda addaa qaba. Kanaaf akkamitti biyya isaatti darbee biyya isaa sun guddifata. Mootummaa fi daasporaa ala jiru kana gidduutti dildila ta'uudhaan wal quunnamtii an achi jiru anas jiru wal keessa fiduudhaan isaanis biyya isaanii irratti ga'ee isaanii akka taphataniif kana taphachuudha. Inni kan biraa akkuma Oromoo tokkotti immoo waan kaleessa nutti dhufeen sun akka hin deebineef yeroo ammaa kana misoomni misooma kamiyyuu caalu misooma humna namaati jenneet yeroo hunda kan dubbannu hayyoota boruu oromiyaa bakka bu'an uumuudhaaf waldaan kun qotee bulaan naannoo oromiyaa miseensa miiliyoona torbaa ol qabna kun faabrikaa guddaa tokko hojjetataa jira faabrikaa hooggantoonni boruu keessaa bahan addunyaatti beeksisuu danda'an ijoollee dandeettii addaa best mind jedhaman oromiyaa keessaa funaane yeroo ammaa kana mana barumsaa bultii addaa adaamaatti ijoollee dhibba jaha fi kudha lama nyaata isaanii waan hunda danda'uudhaan ijoollee keenya barsiifataa jirra manni barumsaa kun immoo Itoophiyaa keessatti waggaa arfan darbaniif tokkoffa.
Ijoollee baratanii qabxii guddaa maatirikii irratti fidan baay'ee akka qabaataa ture dubbatama mee waa'ee sanarra xinnoo naa ibsaa.
Tarsiimoo haaraa tooftaa haaraa uummanne uummata keenya of bira hiriirsiifannee ijoollee kana barsiisaa jirra. Ijoollee dandeettii addaa qabani. Ijoolleen kun waggootii lamaan darban keessanitti qabxii biyyattii sun keessatti qabxii olaanaa fiduudhaan riikardii adda addaa cabsuudhaan ijoolleen keenya barumsa isaanii kaayyoo isaanitti kenname sun ba'ataa turani. Yeroo ammaa kana doktoroota hedduu horachuu dandeenyeerra. Barana kana qofa ijoollee dhibbaaf sadi kutaa kudha lama qorre keessa dhibbaaf sadanuu darbuudhaan keessumaa immoo ijoolleen shantamii afur meedikaal doktarii Tuqur Ambassaa fi Paawuloositti yeroo ammaa kana barnoota isaanii Jimma Yuunivarsiitii keessatti barataa jiru. Egaa ijoolleen baay'ee biyya sun keessatti qabxii olaanaa mana barumsaa fidaa jirudha. Garuu rakkoon nuquunname tokko jira. Ijoollee intarnaashinaal kompitanti ta'an ijoollee kan saayinsii fi teekinooloojii gonfatan uummachuudha jennee qotee bulaan keenya kaleessa waggaa har'aa yeroo akkanaa kanatti uummanni qotee bulaan shawaa lixaataa fi kumtaala dhibba lamaaf shantama gisee ijoolleen achitti duutu osoo awwaalu asitti ijoollee kanaaf akkasitti fiduudhaan gannuma baranaa kana wallagga lixaarraa fi kuntaala dhibba tokkoof afurtama fedhanii akkasittiin ijoollee kana barsiifatan uummanni qotee bulaan keenya haala kanaan ijoollee kana barsiifataniidha. Garuu ijoollee kana addunyaa adda addaa keessatti iskoolarshippii argannee barsiifachuudhaaf hin dandeenye. Uummata keenya biyya alaa jiran deemnee isaan dubbisaa jirra. Biyya alaas ijoolleen qabxii olaanaa qaban baay'een chaayinaa fi kooriyaa keessatti barsiifataa jirra yeroo ammaa kana. Akkamitti immoo daran ijoollee achi baafnu kana saayinsii fi teekinooloojii keessumattuu barri kun bara teekinooloojii ta'e IT waan ta'eef ijoollee keenya tireen goonee akkaataa Oromoon barbaadutti akkamitti uummanna ijoollee keenya irratti murtaa hireen keenya isa kana hojjechuudhaaf gaheen uummata keenyaa biyya keessaa iddoo olaanaadha. Namoonni dhuunfaan barma sunitti biyya adda addaarraa yeroo biyyatti dhufan gorsaa isaanii keessatti meeshaa maayikirooskooppii fiduudhaan kitaaba lama sadis nu fidanii Awurooppaa kana keessaa biyya adda addaatiin dhuskaadhaan nu gargaaraa turan jiru isaan baay'ee galateeffanna. Amma immoo ijoollee keenya baay'ee waldaa kana gargaaruuf bu'aa kana irratti itti gammadaa jiran jiru. isa kanaaf dhumne jaalanne.
Egaa amma yoonaa naannoo itti uummata argitanii haasofsiistan jira egaa dhuftanii.
Akkuma dhumneen Chikaakoo sa'aatii kudha lamaaf achi turre waan ta'eef koominitii liiders warra ta'an isaan arganne isaan wajjin mari'anne gara Poortlaanditti dhumne. Poortlaand baay'ee si gammachiisa. Baguma Oromoon baay'atee dhalatee baga jiraate jennee kan itti gammannee hamilee argannedha. Manneen barnootaa adda addaa. Deemnee akka laalluuf manni barumsaa keenya sun sadarkaa sunitti akka nuuf ka'uuf nu gargaaraniiru. Ijoolleen keenya namoota adda addaa nu dubbisaa turani. Guyyaa eengadda galgala dinar riseepshinii qabna ture. Namoota muraasaan akka faamiliitti wal arginee mari'anneerra. Bakka ambaasaadarri as jiranitti isaan wajjinis dubbanneerra. Kan lammataa waldaa misooma Oromiyaa Noorz Ameerikaa chaaptariin Poortlaand kaleessa galgala hundeeffameera. Ijoollee kana nutu barsiisaa kan dhuunfaadhaan ijoollee hammanaa waggaadhaan ispoonsar goonee barsiifna jedhan ijoolleedhaaf waggaatti yoo xinnaate birrii kuma afurtamii lamaa ol baasii baafna. Kanaaf ijoollee lamaan barsiisaa ijoollee sadeedhanii achatti waadaa galanii karaa koreetiin raawwataaf kan jiru.
Qarshii Itoophiyaa jechuu keessan.
Kompiitara jaatamii saddeet laaptooppii bitanii bootuma sunitti fidanii nutti kennanii jiru. Ijoolleen keenya nu boonsanii.
Sagantaan itti aanuu gidduu kana lafti dhaquuf karoorfattan jira.
Guyyaa borummoo siyaatilis chaaptariin achis formaalii hin hundeeffama. Isa taasisuudhaan gara Minisootaati kan deemnu. Oromiyaa xiqqoo jedhamtee beekamtu gaafa maarchii lama achi geenya. Achittis qoonsilaa imbaasiin guyyaa banamuudha achirratti arganne. Sun booda waldaa misooma Oromiyaa heed kwaarteriin isaa Noord Ameerikaa oofishaalii akka noord ameerikaatti waldichi biraanchii banata boordiin isteetota adda addaarra jiranis guyyaa gaafasii achitti hin argamu achi deebi'uudhaan laankaastariidha sun booda faayinaal chaaptarii hundeessuun keenya diishiidha achirratti dhumachaadha isa ammaa kanarratti kanaaf kottaa waliin taane oromiyaa har'aa fi oromiyaa boruu waan wal quunnamsiisa dildila dhaloota kuma kaleessa waliin tokko taanee seenaa hojjenne sun waliin ammas dinagdee ishii guddifne obboleeyyan kootiif dhaamu oromoo kootiif dhaamu jijjiirama dhufeen mamaree jijjiiramni sunis lafa hin qabanne waan ta'eef hammana barumsaan argan ammas hin jira waan ta'eef keessumaa gammoojjii baalee fi gammoojjii moorana keessatti ijoollee kana mana barumsaatti finnee barsiifne tokkummaa keenya akka cimsannuuf kanan ergaa dabarsan.
minisootaa keessa qophii jiru kan ilaaleen dubbii himtuu chaartara minisootaa akka ta'an aadde huriyaa lataa gaafadheera.
Piroojektiin biyya keessatti hojjetamuu danda'u nama keenya ka'ala jiru fandi ta'ee piroojektiin guguddaan hojjetama jennee yaalla. Kanaaf minisootaan immoo Litil Oromiyaa jedhamtee waamamtii namoonni keenya baay'een as jiru waan ta'eef heedkwaartariin isaa as tahee asirraa chaaptaroonni adda addaanii akka gad dhaabbatanii kan yaadneef kanaaf bu'aa baay'ee buusa jennee yaadnaa saba keenyaaf utubaa ta'uu saba keenyaaf gargaarsa ta'uudha. Erga qotee bulaan biyya keenyaa ji'atti birrii lama kan Itoophiyaa san kennee waldaa misooma Oromiyaa kana asiin gahe nuti immoo warra biyya dimokiraatawaa keessa jiraannee hojjennee baanee gallu kuni qotee bulaasa biyya keessa rakkina keessa jiru caalaa bu'aa buusuu dandeenya jennee itti amanneeti.
Waajirri keessan kun yoom banamaa sirni gaggeeffamu yoom?
Dilbata as deemaa jiru kana maarchi sadii yookaan immoo bitooteessa sadii sa'aa sadiirraa jalqabee waajjirri keenya guyyaa sana booddee banamee tajaajila eegalee jira. Carraa kanaanii hawaasa naannawa minisootaa litil oromiyaa jirtan hundumaafuu koottaa saba keessaniif utubaa ta'aa pirezidantii waldaa misooma oromiyaa obbo Dajaneen argamu isaanirraa gaaffii qabdan hundumaa qulqulleeffattanii nu bukkee dhaabbadhaa gargaarsa nuu ta'aa isiniin jenna.
Keessummoota koo har'aa obbo Dajanee itichaaf adde hurii yaalataa galateeffachaa kanarraa kanumaan xumura an jaallanne gammadaati nagaatti.